iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri facebook voa radiyo yacu naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu ariko se mwiriwe ni thomas kamirindi ubasuhuza ni cya kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko mbashimiye cyane ko mwanditse muri benshi kuri facebook mwifuza kugira uruhare muri iki kiganiro turaza kugerageza gusaranganya uko tubishoboye duhe ijambo benshi bishoboka byose icyo rero tuganiraho uyu munsi ni demokarasi byaturutse ku munywanyi w'ijwi ry'amerika witwa bigirimana muri muri isanga rero kuwa gatandatu yarambajije ati demokarasi ni iki twongere tumwumve kuri telefone dufite bigirimana bigirimana we kumva muri aho tomasi kamirindi we uraho urakomeye yego yego amakuru y'iminsi amakuru ni meza uratangaza iki
ndashaka rwose uzampa ibisobanuro by'ijambo demokarasi icyo bisobanura eee ndashaka kuzamenya icyo kintu kuko ubona sinzi ari ibintu byumvikana mu buryo butandukanye eee
nkanashaka ko uzambwira ese iryo jambo ryavuye he iyo demokarasi yaje ite igera muri afurika yaje iturutse
uwo rero ni bigirimana twavuganye mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatandatu nk'uko nabimwemereye namwe inshuti z'ijwi ry'amerika ndabibemerera nashatse umuhanga arankundira namwe arabakundira ngo mwiganirire ni mwarimu gerard birantamije afite impamyabumenyi y'ikirenga doctora cyangwa phd mu bya politiki n'imibanire y'abantu science politique et sociale mu gifaransa yayikuye muri universite libre de bruxelles mu bubirigi ni umushakashatsi kandi mu birebana n'umutekano n'imiyoborere myiza yigisha muri kaminuza ya lubumbashi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ishuri ryayo rijejwe kubura no gukinga amabi ecole de criminologie profesor birantamije kandi ni icyegera cy'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cyitwa kaye du centre d'analyse des relations internationales et développement caride mu magambo ahinnye igisata cy'ibiyaga bigari region des grands lacs iki kinyamakuru ni icya universite du lac tanganyika mu burundi simbatindiye rero mbazanira umushyitsi profesor birantamije muraho murakomeye iyo telefone ko izamo umurongo utameze neza
ni mu nyumva yewe vuga cyane rwose
vuga cyane
yego mu nyumva ubu ngubu ndumva bije gatoya amakuru amakuru
ni ameza turakomeye yewe namwe muri aho natwe turaho rwose mbashimiye rero ko mbashimiye umwanya rwose muhaye abanywanyi b'ijwi ry'amerika n'ijwi ry'amerika kugira ngo muganire kuri iri jambo rya demokarasi icyo ari cyo rikomoka n'ibindi duhera aha ngaha ijambo demokarasi rikomoka kuki rikomoka he
murakoze ijambo demokarasi ni ijambo novo ko rishaje cyane kuko rikomoka mu gihugu cy'ubugiriki eh, rikaba ryavutse mu- nko mu kijana cy'indwi imbere y'uko yezu kirisi abaho murumva yuko ari ijambo eh, ri- ri- ri- rimaze igihe eh, rimaze igihe kininiya cyane Eh, mutigaje rivahe eh, demokarasi uko tuyibona ubu eh, siko yari imeze ico gihe mu bugiriki nk'uko nari ndabivuze mu mu gisagara cyitwa atene ari naho ryavukiye Eh, niko ngaho iwacu demokarasi tuyita intwaro eh, intwaro rusangi eh, niko tuyita mu burundi Mm.
Eh, ariko- eh, ariko intwaro kandi turakubwira ngo gisigura ibindi ni ni imwe mu ntwaro zagiye zirabaho eh, zikurongora ibihugu zikurongora eh, ahantu ha- ha- haba abantu nuko no- nuko nobivuga mu- mu- mu majambo make Mhm.
Eh, rikaba risigura iki rero ubu rizwi yuko demokarasi ari intwaro eh, y'abanyagihugu eh, ikaba eh, ikoresha abanyagihugu bonyene kandi ku neza y'abanyagihugu bose Mm.
icyo iyo ni ntuzeye nibaza ni ni- ni- ni isorongoro eh, ryatanzwe n'umu- n'umu- n'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika mu myaka y'igihumbi- y'igihumbi kimwe n'amajana umunani umuperezida yitwa lincoln ni mu ariko gihumbi rero- magana umunani na mirongo inani na gatanu Eh, igihumbi magana Yego, umunani mirongo yego.
itandatu na gatanu nako yegomeye Eh, yego yari mu- yari umukuru w'igihugu wa cumi na gatandatu wa wa leta zunze ubumwe za amerika mm, ariko none ubu umuntu yovuga ati urazi yaje iva demokarasi eh, i- ni igiki eh, imeze gute ifatiye kuki abantu bayishima kubera iki cyangwa bayinegura iki mhm.
ndetse n'iwacu umuntu yumva ko demokarasi imeze gute cyangwa bayinegura iki cyangwa ni iki kitagenda neza cyangwa kiba kigenda neza Mhm.
ngiye rero ku idonido icyo gihe yatangura muri mu gisagara cya atene nk'uko nabivuze ni umugwa mukuru ubu- w'ubu w'igihugu eh, cy'ubugiriki Eh, ni uko iyo demokarasi iyo ntwaro iyo ntwaro nu- uko noyita iyo ntwaro Mhm.
yari iy'abantu eh, bafise amateka cyangwa ba- bafise ubwigenge bukwiye abo bita mu gifaransa homme libre abo rero bari abagabo gusa ni- nta bagore baba barimwo nta n'abana baba barimwo nta n'abanyamahanga baba barimwo ndetse nta n'abantu bajya abantu bita baja mu Mm.
gifaransa baba barimwo abo bantu rero wasanga muri rusange ari nk'icumi ku ijana eh, ry'abantu baba muri icyo gisagara eh, cya atene hanyuma rero umuntu yavuga ati none none iyo yego.
ntwaro Eh, ifise iki ifise iki koko eh, yisangije ura- yari ifise yisangije muri icyo gisagara cya atene ni uko ah, ni uko muri muri icyo gisagara abantu bose bakibamwa abo bantu cumi ku ijana abo bita ah, abantu bafite ubwigenge mm, bose ba- bategerezwa kugira icyo bavuze ku bikorwa muri icyo gisagara bagategerezwa ndetse no kuba eh, bashobora kurongora eh, intwaro cyangwa bashobora gu- gukora ibikorwa by'intwaro muri icyo gisagara Eh, bavuga mu gifaransa yuko eh, umwe wese mu kirundi ni ukuvuga ngo umwe wese yari afise amahirwe yo Mhm.
gushobora gu- kugezwa amabanga muri icyo gisagara abo bantu ibyo- ibyo bice cumi ku ijana umwe wese yari afite amahirwe yo gushobora kuba eh, ngira ngo ngerageje nko gu- nko gucisha hejuru nko kuba umukuru w'icyo gisagara cyangwa gushinga amategeko muri icyo gisagara cyangwa gu- gu- gukora mu mu buzi bw'icyo gisagara Cyangwa se Kuko kuba umucamanza.
aba- aba- abatwo- abashobora gutwara muri abo bantu cumi ku ijana eh, batora batora ku gihamana ntibavuga ngo ngo turaza gu- gutora naka ngo banza tubwire icyo byatumarira cyangwa iki baravuga bati hari abantu ngaha mwatonze muri iyo nama rusange yitwa ekereziya mhm.
aho bakoranira iyo nama yitwa ekereziya iyo iyo nama nk'uko tu- nk'uko tugereranya n'inama nshingamateka cyangwa ngo y'ubu Mm.
hanyuma bagaheza bakavuga bati turatoye wewe wewe wewe wewe wewe mugabo ntibaba- bavuga ati umwe wese arashoboye kugira icyo akoze icyo akoze muri iki gisagara Eh, byagiye rero bira- byagiye birakura eh, nko mu mu- mu kinyejana cya gatandatu imbere y'uko yezu avuka hariho nk'umuntu yatwaye muri iyo muri icyo gisagara yitwa soro niwe yaciye ashyira akanga gushyiraho amategeko amwe amwe arakura ibi by'ubuja hama mu nyuma haraje uwundi yitwa christine nawe aravuga ati abanyagihugu bose ateza kungana imbere y'amategeko nuko biza biraduga gushikaho mu kingana cya gatanu imbere y'uko yezu kirisi avuka ariho habaye mbere ahanini uko abanyagihugu bose babafata ku rugero rumwe mu rwego rwo kurongora igihugu harabaye intambara yahuza abo bantu b'abayatene n'abandi bantu bita abaperisi hariya mu gice cya irani cy'ubu iyo ngwano yitwa rero iyo ngwano yitwa ibiyeri medike iyo ngwano rero ituma abanyagihugu aribo bitanga cyane cyane mu ntambara yahereje iyo ngwano yitwa bataye di marato ariho havuye kiriya kintu cyitwa marato y'ubu ngubu niho rero bitanze rwose mu nyuma bibatuma baronka uburenganzira bw'usaba ko bategerezwa gufatwa neza mu byo gutwara bagatanga ijambo bagatanga intumbero igihugu giteza gutwarwa ni aho ngaho rero byaturutse ko abanyagihugu noneho bose bifatira intwaro bifatira ubutegetsi
yego ni aho byaturutse niho niho hatanguye demokarasi koko aho umunyagihugu wese avuga ati na jewe ndashoboye kugira icyo njyewe ndashoboye gufata ubutegetsi ndashoboye guterera muri iki mu ngeri igihugu cyotwagwa niho byavuye kuko barabonye yuko umunyagihugu wese yashoboye kugira icyo atanze kugira bashobore gutsinda bari babateye
profesor rero bigeze aho yego sinzi ko nubandanye reka reka tube duhiniye aho ngaho kubera ko abantu abantu bashaka bashaka insiguro ni benshi cyane reka tube duhiniye aho ngaho ibyo bisiguro noneho ahubwo tubaho umwanya babaze ahari umenye ariho wabasigurira neza kurushaho uhereye ku byiyumviro byabo urabyemeye yego yego nta kibazo ye ndagushimiye nibabaze ye inshuti z'ijwi rya amerika uwa mbere dufite ni nsabimana nsabimana we
karame akabazo kawe
eh akabazo kawe
nawe
akabazo kawe
eh kibazo cyanjye mbaza eh
kibazo mbaza eh
halo ndakumva ku- vuga vuga radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nsabimana ndumva tutumvikana neza duhamagare david david we David. abantu bose ndumva basamaye sinzi ibyo barimo nshuti z'ijwi rya amerika muratubabarira nsabimana na david ntabwo twumvikanye noneho rero twisubirize ijambo porofeseri birantamije iyo akomeze abandanye asobanurira abantu demokarasi ni iki ikomoka hehe ivuga iki porofeseri
sabwe sabwe baratunaniye abantu ba mbere igihe nose ntakidushakira abandi tube twikomereje nuko noneho urubwo byavuye mu bugereki abaturage bamaze kwitanga baravuga bati "Du- dufite imbaraga reka noneho ubu- natwe ingufu zacu tuzigaragaze intwaro ibi yacu nyuma rero byagenze bite
inyuma yaho urabona ingene ibihugu bi- ingene ibihugu bibaho n'ingene bibandanya bibaho mu- muri rusange mu- mu byo ni- nokwita amakungu urabona byose bitera eh, bibaho biciye mu kubahana cyangwa biciye mu by'intambara hagiye haraba rero ingorane muri ibyo bihugu byinshi urabona n'ubugiriki bwavuye eh, bu- bu- bu- bu- bucurwa bufuna buraneshwa Ah, ariko ahanini muri burayi bavuga yuko i- iyo- iyo ntumbero abagira icyo bari batanze bagiye barayinonosora bayitosora utuntu iyo bibuzemwo Eh, ku- eh, ari naho umuntu arabye eh, haciye havuka intwaro no- novuga ziri mu mitigiri itatu Eh, nibaza kubaza ibibazo ndaza kubwira icyo ndabivuze ko hariho umutigiri wa mbere eh, u- ari wo bita mu mu rurimi rw'igifaransa regime parlementaire ni ukuvuga intwaro aho usanga amanama nshingamateka cyangwa inteko ishinga amategeko yego
ariyo afise uruhara runiniya gusumba gusumba ibyo nokwita leta twita leta ngaha iwacu ndadakubwira rero ndabisigure buke buke Yego.
hanyuma haravuka na- na- na- n'izindi ntwaro usanga hariho umu- umukuru w'igihugu afise ububasha bukomeye eh, arizo bise regime presidentiel Mm.
Eh, hama haravuka n'izindi ntwaro eh, bita aho usanga umukuru w'igihugu afite ububasha ariko ubwo bubasha ategerezwa kubusangira eh, n'inama nkenguzamateka nken- nshingamateka ibyo bise regime semi presidentielle Mhm. Mhm.
kugira ngo bashyire kuri ibyo bintu bitatu harabaye ibintu byinshi byagiye biraba muri ibyo binzana byakurikiye mwumva natanga kuvuga ko byari mu kinzana cya gatandatu imbere y'uko yeza abaho mu nyuma nko mu bwongereza ah, ari naho hatanguriye icyo bise regime parlementaire cyangwa intwaro u- usanga n'amashingamateka rifite ikibanza kininiya Mm.
byatanguye mu kinyejana cya cumi na kabiri eh, aho eh, umu- umwami w'icyo gihe yitwa eh, yohani eh, yohani ba- mu gifaransa yitwa jean santere Yego.
bigatuma hava mpindura izina ubwo ni yohani Eh, utagira ubwoba
yaciye bamu- abanyagihugu bo nyene baramusinyishije baramusinyishije icyo nokwita eh, nk'ibaruwa canke ibwirizwa Mhm.
eh, yuko adategerezwa na rimwe gu- gutangisha amakori atabanje kubaza abaserukira abanyagihugu Mhm.
abo bita lebaro abo bita lezeveke lezekereziyasitike Mhm.
hanyuma ibyo byavuye bibyara bibyara ayandi mateka akomeye eh, nk'icyo bise abeyasi kopusi ni ukuvuga yuko ryari itegeko rishi- rishinzwe ry'uko ata muntu warongoye abandi cyangwa arongoye igihugu cyangwa umuntu uwo ari we wese ashobora gufata umuntu afise ubwigenge twita rome libre Mhm.
akamuhagarika akamupfunga akamwambura utwiwe eh, ada- bidakurikije amategeko cyangwa- kandi ama- ama- amategeko ata- ata- batayamusomeye uwo muntu ngo ayamenye Mhm.
ibyo rero byagum- byatumye byatumye bi- biha agaciro eh, biha agaciro kanini cyane cyane inama izo nama nshingamateka zaserukira abanyagihugu muri icyo gihe nti- muri icyo gihe hariho aba bantu ba- bava mu mu nda y'ubwami Mhm, bita lebaho nk'uko nabivuze n'abandi baserukira ekereziya icyo gihe hari ekereziya ah, katolika ari nabo bitwa ko aribo baserukira aba- abanyagihugu basi- basi- basigaye Mhm.
hama rero mu nyuma bigenda bitera imbere Eh, mu bufaransa haraba eh, icyo bise revolution française nabo barasaba yuko amateka y'umuntu ategerezwa kubahirizwa Eh, hariho nk'u- nk'umuntu yitwa montesquieu eh, yigeze kuvuga ati nta muntu n'umwe afite uburenganzira nta muntu n'umwe yahawe Mhm.
yahawe uburenganzira bwo gushobora gutwara abandi ubutegetsi ni ubw'abanyagihugu bwamuha ku banyagihugu kandi bategerezwa kubu- ku- ku- kubukoresha mugabo agaca avuga ati kubwira ibintu bigende neza reka rero du- du- du- du- duhinyanyure tu- tugerageze kugabura imitigiri y'ubutegetsi aravuga ati hateza kuba ubutegetsi bushinga amateka bu- hari ubutegetsi buteza kuyakurikiza kuyako- ku- kuyashyira eh, mu ngiro nu- ibyo bita executive n'ubutegetsi bugeje guca imanza bukaraba neza yuko ata bantu barenganijwe n'ubwo butegetsi bwasize mu ngiro y'amateka ibi byose rero byica bituma demokarasi ishinga imizi gushikaho eh, novuga yuko ubu ubu abantu bose bayi- bara- babona demokarasi yuko ari wo ari wo muderi mvuze yego ari wo- ni- nirwo rugero ari ni- akarorero.
niko karorero ariko karorero mu mu byerekeranye n'intwaro ubutegetsi Ukuri- yego intwaro yo- yotegerezwa kubaho Ah.
mu- mu gihugu iki canke kiriya yego profeseri birantamije noneho kuri telefone twabonye irumva na gregoire reka nabo tugerageze tuganire turebe Yego.
nimba bikunda irumva we Sawa.
ego ndabumva cyane akabazo kawe
akabaza ahubwo mwagize neza kudutumirira uwo mu- uwo mutumire yego rero nkaba mfite ibibazo byinshi nashaka kubaza kuri ibyo kubera demokarasi ryo narayize muganda yiga mu ishuri mu ishuri uravuga mu ishuri ryisumbuye segonderi
Eh, secondaire nayize guhera sesiteme witeme nezeme dizeme batwigisha demokarasi yego
baratu- ndibuka nyamba ngerageje kwibuka ndibuka ko batwigishije definisiyo ko yavuga demokarasi sere guverinoma y'itete urupete eta rupete wabivuga mu kirundi
mu Kirundi, ni intwaro yitorewe n'abanyagihugu ifatiye ku banyagihugu
kandi ikorera abanyagihugu haro yego kandi ikorera abanyagihugu Eh, intwaro y'abanyagihugu yishyiriweho n'abanyagihugu kandi ikorera n'abanyagihugu Eh, aha yego akabazo Abantu rero bafite gusha ku igihe ngingo rero.
y'akabazo kamwe kubera ko abantu ari benshi bashaka kuza muri iki kiganiro akabazo kamwe yego ntagenda ajya kubazo rero jewe akabazo nari mfite icyo gihe twarabajije umwarimu arakatwigisha ati none iyo demokarasi yavuye hehe ikomoka hehe mugabo ntashoboye kutwishyura ariko rero porofeseri birantamije we yabisobanuye ubwahari ntabwo wari uri kuri radiyo reka uze gukurikira ikiganiro nanone ejo saa kumi n'ebyiri mu gatondo uzakurikire hanyuma wumve yabisiguye bihagije cyane irumva urakoze reka duhe n'ijambo na gregoire nawe abaza akandi kabazo urakoze
aba muragize neza ijwi ry'amerika gregoire we
Halo.
akabazo kawe
Eh, ni sawa Thomas Cameron.
yego ni sawa akabazo
Eh, nagomba mbazi wa Murundi w'iwacu ku Yeah.
bintu ariko aradusigurira bya demokarasi. Ngaho i Burundi ariko araraba nk'ibintu bihari mu Burundi vrema abona dufise demokarasi.
ye urakoze reka ahita agusubiza
Eh, Professor.
ariko akandi kabazo nako.
oyahinira aho ngaho abantu ni benshi gregoire utubabarire rwose ni ugusangira urakoze porofese gregoire rati ubona mu burundi hari demokarasi
yego icyo ni ikibazo ni ikibazo cyiza kandi gikomeye eh, kuko eh, kuko demokarasi nk'uko nari ko ndabivuga ntabwo mpamvu ndabishikako eh, umuntu arazi demokarasi umuntu ashobora kuyiraba mu mitigiri ibiri Eh, hariho icyo bita eh, demokarasi eh, mu kindi kintu kivuga neza ni- mu gifaransa cyitwa demokarasi prosedurale ni ukuvuga demokarasi i- ifatiye ku kugene ibintu bitunganywa bakavuga ati tuvuye ku- ku- ku- ku- ku- ku ka- ku karongo ku- ku- ku- ku kaburungu a kujya ku kaburungu b mu gushikaho tugira iki n'iki n'iki n'iki mugabo ntibara icyo kintu icyo kintu kiri hagati y'agaburungu kamwe a n'akandi b ibyo bintu bihari ingene byakozwe ingene byashyizwe mu ngiro mu burundi rero eh, umuntu araze tasi cyose gihari irahari kuko eh, ibiranga demokarasi hariho eh, icyo bita ah, amatora eh, amatora hariho eh, ibintu bijyanye n- n'amateka eh, agata akazina muntu eh, ibintu bijyanye n'u- n'u- n'u- n'ukubaha nyine abanyagihugu bashobora gushyikiriza ibyiyumviro byabo n'ibindi n'ibindi n'ibindi uravye rero hagati mm, y'akaburungu a n'akaburungu b hariho ibikorwa Mm, yego Eh, hariho amatora aba Eh, amatora waye, ama yabaye icyenda na gatatu yarabaye ibihumbi bibiri na gatanu yarabaye ibihumbi bibiri na cumi yarabaye cumi na gatanu yarabaye none ayo matora koko ni amatora a- ashobora guha ijambo umunyagihugu ni amatora ashobora gutuma umunyagihugu kujya twabivuze mu ntango y'uko umunyagihugu ari we ah, afise uburenganzira bwo gushobora gu- gutunganya igihugu ni ukuraba neza ko ayo matora ashobora kubishikako Eh, hariho ibintu ariko ndavuga by- by'amateka abantu bateza kugira batera akazina muntu eh, nta muntu ahohoterwa nta muntu agira gute i- none ibyo birabatunga ni ukuvuga hariho demokarasi prosedihari iruhande ya demokarasi prosedihari ho bijyanye no kugena ibintu biteza gukorwa hariho demokarasi ifatiye ku muco Mhm.
icyo bi- ni ukwita demokarasi kiritire ni ukuvuga abantu baba baramaze kumva neza yuko intwaro aribo bategereza ku- ku- kutuma ibaho Baga- bakayiha- bakayiha inguvu zikwiye bakayiha ubushobozi ba- bakayemanga baga- ba- bagakora ibintu byiza niba ko ndavuga amatora agatunganywa neza atawanje wangura atawe ba- igitugu amateka y'umuntu yakubahirizwa ntihagire uwicwa azira ubusa ntihagire uwabazwa ntihagire uburabuzwa mutwiwe umuntu abantu bose bakaba bambaye imbere y'amategeko ibyo nibyo bita rero demokarasi kiriturere ni ukuvuga umwe wese arabibamwo akabyumva ko biri muri we ni ukuraba rero yuko mu burundi ibi bintu bibiri igisumba ikindi icyo ari cyo ngira ngo nawe yoshobora kwihinyisha noneho haha ibyo byo gutora aba hari umuntu w'umunywanyi w'ijwi rya amerika yanditse ngo iki mwaka agira imana mwe yanditse ngo iki reka ndebe ku rukaratasi mfite eh, ni ni- ni- ni- ni Sabimana agomba kuba ariwe wigeze no gushaka ijambo hanyuma telefone iranga ati kuki abaperezida ba afurika bakunda kugundira ubutegetsi ntibaba batowe se ariko ako n'igihe ukiyongereyeho
Mhm.
nuko ibyo se ni demokarasi
Eh, bo Aba- muri afurika nk'uko tubibona henshi Eh, eh, niko baratorwa mugabo ariko ingene batorwa nibyo umuntu ashobora kuvuga ati none koko batowe twishimikije ibi- i- i- ibiranga demokarasi kuko harashobora kuba amatora abantu bose bakaba bazi n'uzotorwa bataranatora mhm.
cyane hakaba amatora aho umu- u- abantu- umu- abantu ba- bitoza bataba bafise uburenganzira bumwe kugira bashobore gushikiriza ivyiyumviro vyabo mugasanga arashobora kuvuga amasaha mirongo ine n'ane ku mirongo ine n'ane cyangwa mirongo inani ku mirongo inani undi adashobora kuvuga umunota umwe ku ku maradiyo kugira ashikirize ivyiyumviro vyiwe abashobora kumutora bamutore ni kuraba rero ingene abo baperezida baba batowe Mm.
icyo ni icyo ni gutorwa n'ikindi ku- kugenera abantu baba batowe naho n'ikindi kuko bashobora kuba batowe hakurikijwe igikenye kandi amatora akaba yabaye kugira ngo muraba mubibona eh, i- i- ibiba ngaha mu- mu- mu- muri afurika Mm.
aho abaperezida bari ku butegetsi bito- bitoza mm, bakaba- bagahonyanga amategeko agenga ayo matora ugasanga abo aho bahiganwa eh, aho ku- kubaha umwanya wo kuza gushikiriza ibyiyumviro kugira ngo abanyagihugu baze bahunde amajwi ahubwo bariko barabashira mu gasho bariko eh, barabaturatuza ntibabemerere ko bashobora gushikiriza ivyo vyiyumviro ngira mwarabibonye muri za zimbabwe mu myaka yaheze Mhm.
barabibonye eh, mu- mu- mu- muri nka- mu- za- za- za gambiya ejo bundi haheze aho umuhiri yavuga ati "Mm, umuntu yantsinze bukeye akavuga ati ntiyansinze koko ahubwo jeni naramutsinze kizasubira nk'amatora cyangwa ibindi ni Mhm.
ukuvuga eh, hariho ikibazo ko ndavuga cy'uko m- muri abo bantu batakira itsiri bihari kuko mu bisanzwe hari hari umuco wa demokarasi koko umuperezida arumva ko a- aryohewe mu gihe atowe abo bahiganwa koko bahiganwe mugabo ntatogwe eh, biciye mu nzira zindi aho usanga hari abakoresha amakomisiyo eh, yajeje amatora ugasanga ariko arahinyanyura ibwirizwa ugasanga yarahindura i- ibwirizwa shingiro Mhm.
kugira ngo ba- babandanye bitwa ko ba- batowe mugabo bata- batatowe koko ni ibintu tumaze kubona mwarabibonye muri za cade aho perezida yahinduye ibwirizwa shingiro inshuro zibiri mwarabona iza kongo za hehe ibyo ni ibintu rero byerekana yuko haba hari icyo kintu bita demokarasi muri procedure ni ukuvuga tu- hari abamatora imyaka itanu iheze mugabo gutorwa abazwi aba ari wa wundi kuko aba yahinduye icyo ni yagerageje ni ukuvuga mm, intumbero z'uwo mukino wa politiki kuko kuko politiki nk'uko babivuga ni umukino eh, mugabo aho ata- aho abakina bada- ba- badategerezwa gu- gu- gushira mu nguvu ahubwo babi- babigira bacishije mu mu mategeko muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga turaganira na professeur gerard birantamije ni umuhanga afite phd cyangwa doctora muri bya politiki n'imibanire y'abantu science politique et sociale ni na mwarimu wa za kaminuza turaganira kuri demokarasi ni iki ikorwa ite kuri telefone dufite bigirimana bigirimana we
ndakumva ndakumva ni wowe wibarije watumye iki kiganiro kibaho noneho Eh, ngusabe mbanje ku- eh, mbanje kugushimira rwose ko wubahiriza icyifuzo cyanjye yego ngaho baza akabazo kamwe rukumbi profesor atigeze Eh.
akomozaho
Eh, akabazo nari mfite yego
ko aho uwo mutumire yatubwiye ko demokarasi yavuye mu bugiriki Mm.
ese nta mategeko yaba ayigenga ese nta bihano byaba byarateganyijwe ku muntu utubahirije amahame ya demokarasi ye hiniraho Uburyo- hiniraho kubera ko Eh, byaba sawa.
ye urakoze Eh, sawa sawa ye reka gusubize
Eh, profese
yego urakoze Yego.
amategeko ya demokarasi a- a- a- a- avana n'igihugu Eh, kuko ibihugu byose eh, nti- nti- ntibishyiraho demokarasi cyo kimwe nkuko rero ndabivuga nta- na- na- navuze mu karere kuko u- ugiye nko mu bihugu uh, birimo nk'i- bi- bi- bishi- bishyiraho intwaro ya demokarasi ibyo navuze ishingiye ku ku- ku- ku bukomezi bw'inama ishinga amateka n'ibihugu bifite demokarasi ishingiye uh, ku ntwaro y'umukuru w'igihugu uh, ntibiheza ngo bi- amateka agenga amategeko n'amateka agenga iyo demokarasi ntaheza ngo abe amwe Eh, ura- urabona nko mu gihugu kirimwo eh, iyo ntwaro ya demokarasi ishingiye ku ku- ku- ku- ku nama nshingamateka mutanga akarorero nko mu bwongereza buriya bwa Bud- budagi eh, n'ibindi cya- n'ibindi usanga inama nshingamateka ifite ubushobozi bunini eh, mugabo ikabandanya ivugana ivugana neza n- n'abajeje abaje- uje- eh, eh, uje- abajeje intwaro eh, icyo noku- icyo bita pouvoir executive Mhm. ariko baba bayikomokamo abo ngabo Eh.
bari muri pouvoir executif bari muri bari mu butegetsi nyubahiriza tegeko baba baturuka muri abo ba- muri- muri abo b'inteko ishinga amategeko muri izo ntuzi uvuze nko mu bwongereza minisitiri w'intebe burya n'abandi baminisitire baba ari abadepite ubusanzwe iyo bavuye muri guverinoma Eh.
basubiranira ikibanza cyabo mu nteko ishinga amategeko mu budage ni uko mu Eh.
bubirigi ni uko buriya chancelier eh, w'ubudage nawe ni uko mu yandi magambo Yego.
barakorana bagahora basubira no kubwira inteko ishinga amategeko n'abandi babatoye bati dore uko dukora aho ngaho niko bikorwa Eh, none se yego bahanwa bate Mhm. mu guhanwa rero hariho wumva igihugu cyacu kirafise icyo bakwita ibwirizwa shingiro Mm.
mu bwirizwa shingiro niho usanga bat- bategekanya neza ingene bahana abantu baba barenze aya aya- ayo mategeko agenga iyo iyo demokarasi Fata- dufate nk'akarorero eh, nk'umuntu yoba arongoye igihugu ugasanga ariko arahamagarira abanyagihugu kumarana aho haba hariho mu- mu mu ibwirizwa shingiro ingene uwo muntu ahanwa nko mu burundi baravuga ikintu bita hote tarayizo hagaca habaho urwego rukuru rw'u- rw'ubutungane uteza kumucira urubanza Eh, muba- mwarabibonye muhora mubibona eh, za burayi aho n'umuntu wahoze arongoye igihugu ubona mu nyuma bariko baramukurikirana kubera yagize iki canke kiriya ni ukuvuga yuko igihugu cyose kirafite nyine gitunganya amategeko ajeje guhana abashobora konona iyo demokarasi ariko rero eh, icyo nokongera ko ni uko eh, mu- mu bihu- muri ibyo- muri ibi bihugu byose bimaze kujyamo demokarasi nk'iburayi nk'akarorero eh, canke muri afurika nacyo ndadahuhagaruka kuko naho nyene hari ibihugu bimaze gutsimbatiramo demokarasi Eh, nk'iburayi nk'iburayi hariho hariho sentare ya- y'ibihugu vya buraya Mm.
icyo bita kure hopeyeni kure hopeyeni iyo ku- iyo sentare iraraba neza ko umunyagihugu atarenganijwe cyane ko umuntu afite ubutegetsi atabukoresheje nabi ubwo urashobora gusanga hariho umunyagihugu yitwariye leta leta hama igatsindwa Eh, duhora tubibona nk'abantu baba baturatujwe cyangwa abantu ba- bahohotewe ugasanga abayitwariye leta bavuga bati iyi leta yacu ishingiye kuri ibi raba ibyo- ibyo aba- abajejwe gushyira mu ngiro amateka y'iki gihugu bangiriye bakitwara kandi bagatsinda urubanza muri afurika naho bari bashyizeho icyo nokwita i- itegeko rya afurika rijya- riraba ibijyanye na na demokarasi ibijyanye n'amatora n'ibintu icyo bita charte sur la gouvernance la demokarasi et les élections I- icyo kintu bashyizeho ntikiratanga kujya mu ngiro kuko eh, ibihugu byagumye bikira birari irari kuko ca- eh, ari ikintu cyatuma ibihugu byose biteza kuraba neza gusubiramo ingene bishi- byashyizeho iyo demokarasi Eh, ariko uriko ararisoma urumva ko rivuga riti kirazira yuko abantu umuntu ari ku butegetsi ahonyanga ubwigenge bw'abanyagihugu ahonyanga eh, ingene abanyagihugu ba- bategereza kubaho ah, kirazira yuko uzoba yatowe aca avuga ati nzohaguma ibyo bise kudeta constitutionnelle n'ibiki ibi byose ni ibintu byerekana ko igihugu canke umubare wose ushobora gutunganya ingene utsimbataza iyo demokarasi iyo iyo ntwaro iyo ntwaro y'abanyagihugu ishingiye ku banyagihugu ndetse ikorera n'abanyagihugu ni ukuvuga rero yuko ntotanga neza ngo ba- baca babahana gutya mugabo igihano nyamukuru kibaho ku bihugu byose ni uko mu matora akurikira abanyagihugu bashobora kumuhana bo nyene bakanga gutora uwo muntu mu gihe aya matora mugabo aba yatunganijwe akurikije ah, ya mategeko navuga mu mu ntango kuko eh, aba- abanyagihugu bafite uburenganzira mu- mu gutora abanyagihugu bafite uburenganzira bubiri barafite uburenganzira bwo gushimira umuntu yabatwaye neza bakasubira kumutora
bikurikije Bafite n'amategeko uburenganzira- bishyiriyeho n'uburenganzira bwo guhana Eh, uwabatwaye nabi bagatora uwundi aha, bakamwanga ah, Eh, ubwo ni uburenganzira bwa nyuma rero buvuga ko ku munyagihugu mu- tuvuze bya bihano twago turavuga umugabo ni ukuvuga yuko imbere y'ibyo hari amateka yandi buri gihugu ashira gishyiraho kugira ngo gishobore guhana umuntu ajye konona iyo ntwaro rusange iyo demokarasi muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga insanganyamatsiko ni demokarasi turaganira na porofesiyo birantamije kuri telefone dufite nsanzabaganwa nsanzabaganwa we
halo akabazo kawe
jewe ni ni nk'igitekerezo nagira ntange ye kigufi ariko
yego yuko mu burundi intwaro ya demokarasi twigeze kugira mm,
niyo miro- mirongo itandatu na rimwe umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore atorwa n'abanyagihugu bose b'abarundi ubwoko bwose mhm,
hamwe n'amatora yo mirongo icyenda na gatatu eh, perezida ndadaye yahavuye yishwa atorwa n'abanyagihugu bose Ni- ni- nicyo gitekerezo mfise izindi zose ni inkinamico na demokarasi turagira ye urakoze ku cyiyumviro cyawe nsanzabaganwa
murakoze cyane umunsi mwiza ye namwe porofese sinzi hari nimba hari icyo wavuga kuri icyo cyiyumviro cya nsanzabaganwa ariko hagati aho hari terance nawe watwandikiye kuri facebook ati demokarasi ni nziza muri byose ntabyo yonona wamusubiza iki
Rakoze.
Eh, Bo, nohera kuri icyo gi- gi- igitekerezo cy'uwo muntu yego eh, cya Nsanzabaganwa eh, eh, koko eh, uravye ingene amatora yabaye mu tandatu na rimwe yari amatora koko novuga yuko ah, afite inkingi za demokarasi Mm.
si uko abarundi icyo gihe bari bazi iyo demokarasi icyo ari cyo n'ibiki icyo tutegereje kuvuga ariko ni uko eh, ba- amatora yo muri itandatu na rimwe yari ashi- yari ashingiye ku kwikura ko eh, ku kwikura kw'abakoloni Eh, ari nacyo gituma byari byoroshye yuko abantu bashobora kujya hamwe kuko bose bari bamaze iminsi babayeho kuri iyo ntwaro babayeho nabi eh, ku rugero rutangana ku rugero rutangana ariko benshi bari bifuza yuko bava mu bukoloni bigatwarwa na- na- na- na- n'abarundi Nico gi- ari nacyo gituma abantu benshi ba- bashwadukanye n'iyonka baba abahutu abatutsi abatwa abaganwa bose baka- bakagenda bagatora hama uh, rwagasore n'umugambwe we ikiruna bagatsinda ajya amatora mirongo itandatu na rimwe Eh, mirongo itandatu na gatatu naho nyine amatora yaje eh, aza eh, mu- mu kiri- mu gihe abarundi benshi bari bamaze kwerekana yuko bakeneye kwikura ko intwaro y'umugambwe umwe Mm.
Eh, ay- eh, umugambi umwe wumva guhera mirongo itandatu na gatandatu eh, itorona havuye iba umugambi umwe imigambo yindi irafudikara iravaho Eh, mugabo mu- abato mirongo icyenda na gatatu urabona yuko abantu bakeneye kwikura ko eh, intwaro y'umugambi umwe niko haragiyemo ni- n'ivyugu n'ivy'uko eh, abantu bagira iyo mu- bavuga bahamagarira abandi baravye ibyo babayemo muri iyo myaka mirongo itatu yindi kuva urundi bwikukiye aho hari harabaye amagume menshi ugasanga irindwi na kabiri hari abahutu bishwe ugasanga eh, hagiye haraba ibintu bitari bike bibi bita- bitaryohera abanyagihugu uca usanga rero bariko bara- bariko bara- bara- baragira imyiyamamazo ahanini urabona yuko harimwo eh, ibintu by- by'ubwoko ariko muri rusangi urabona yuko mirongo icumi na gatatu abantu bagiye gutora ari bavuga bati benshi bavuga bati umuganga umwe uhave hazi imiryango myinshi basabikanya naho havuye rirya jambo navuze ry'intwaro rusange intwaro rusange demokarasi bayise intwaro rusange ariko intwaro rusange ni ikindi kintu kuko hoho haba harimo gusabikanya ubutegetsi intwaro rusange igihe nose zitabarya nk'andi masezerano niyo yarusha niyo yabyaye ikintu bakwita intwaro rusange kuko abantu baremeye gusangira ubutegetsi n'aho hariho ababa batsinze n'abandi bataba batsinze ariko mu icumi na gatatu yari demokarasi hirya yo muri amerika hirya yo mu bufaransa aho uwutsinze ari we acafata byose mu butegetsi nganogeza ngaho kuri iki kintu cya kabiri gusa icyo nubwira nsanze abaganwa ni uko demokarasi dushaka twese niyo duha ubwo burenganzira bw'uko twese dutora icyo dushatse ata muntu babanje kuraba ngo ugenda mutoye kubera iki uba bakamutora kubera ibyiyumviro bikeneye guteza imbere igihugu bikeneye guteza imbere inzego z'igihugu bikeneye guteza imbere umunyagihugu wese naho nogeza navuga ati none demokarasi yama ari nziza ati ntabyo yonona yego
musanze demokarasi ntiyategereza kumera nabi ntiyategereza konona ntiyategereza gutuma umuntu yumva yuko hariho ikibuze demokarasi nk'uko nabivuze intambara mu zindi mbwa n'intambara badakoresha inguvu aho hagana ibyiyumviro igihe rero demokarasi iba mbi ni igihe muri urwo rukino cyangwa iyo ntambara haburamo ibyiyumviro hakaza ibindi bintu bitagira ifatiro cyangwa bifatiye ku kindi kintu uba atari bya byiyumviro byo kuvuga muti twebwe tubona igihugu cyotunganywa gutya kigatunganywa dufatiye dufate nk'ubu twavuga uti jewe ngo manitoze nkeneye kwitoza mfite porogaramu y'iterambere ukavuga uti jewe mbona iterambere tworishyika ko gutya ni ukuraba ibyo dutunze ibyo dutunze bitumara iki twobyungura gute ibyo byiyumviro akaba ari byo bituma abanyagihugu baza guhunda amajwi mugabo urumva urazi muri afurika henshi abantu bajya gutora batora umuntu kubera yuko ari inshuti kubera yuko ari uwo mu bwoko bwiwe cyangwa kubera yuko ari uwo biganye ugasanga bya bintu byari gutuma umuntu avuga ati uyu muntu koko turamwiteze kwiki nta kihari umuntu akamwitega ku ikintu aho kwitega yuko uwo muntu ajya gutunganiriza igihugu cyose naho rero bica bigorana demokarasi igaciba mbi naho biba byaciye mu matora n'ibyo navuze rero hacaba ya demokarasi ivuga mu gihe habaye amatora ku myaka itanu iheze ariko ugasanga ayo matora nta kintu na kimwe cyiza azanye nk'uko yareka arabivuga ugasanga ya demokarasi rero ibaye nziza kuko ifatiye kuri za byiyumviro abanyagihugu bateza kumviriza bakinovora bakavuga bati uyu muntu ari gishasha atuzaniye niko se porofese dufatiye aho ngaho ubwo ntabwo ubwo ntabwo twavuga yuko abanyagihugu baba batagifite ubwigenge babandi aho demokarasi yaturutse bwa mbere abantu bafite ubwigenge rezo muribo ubwo ngubwo aho ngaho ntabwo aricyo byaba bishatse kuvuga abanyagihugu bakabura ubwigenge
rwose muri ibi bihe muri ibi bintu kuvuga abanyagihugu nta bwigenge bafite kuko usanga ata muntu muri abanyagihugu ntawe uvuga ati nagiye gutora naka kuko ibyo yavuze byanshimishije koko ahubwo usanga hari abantu bamuje mu gutwi ku mugoroba mbere bagakoresha n'ingufu bakavuga bati utagiye gutora ujya muntu ubage winde wigera ari nacyo gituma nko mu burundi haravuzwe nko mu bihumbi bibiri na cumi bavuga bati muribuka abanyagihugu baribuka igihe bariko barashyiraho itegeko rigenga amatora aho bamwe bavuga bati twe dukeneye ko haba ikarata imwe kubera hari amakarata menshi y'imigambwe barakubwira yuko utabazanye kubwira ureke ko wabatoye koko ubuteza gutahana ikarata y'abajya abandi urumva nta muntu aba agifite bwa bwigenge nta abantu baba bakingana ya solidarite navuga cyangwa ya mateka bateza kugira ko gutora n'iteka umuntu wese ateza afise mu gihugu ugasanga nta bikihari ugasanga umuntu asigaye agenda gutora nk'umugenzo gusa urasiga ngende kugira ncungura ugasanga rero hari umuntu yatowe ijana ku ijana mugabo mu mutima w'abantu atari umuntu koko yagiye kumutora radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga demokarasi niyo turi kuganiraho na porofesori gerard birantamije byaturutse rero ku munywanyi w'ijwi ry'amerika nawe waje muri iki kiganiro bigira imana noneho kuri telefone dufite leonidas leonidas we leonidas
alo akabazo kawe
ikibazo cyane nagomba kubaza Mm,
porofeseri yari kwadusigurira ku bya demokarasi yego
ikibazo cyane turi ngaha tugerageje kuraba aho yatangiriye ubu barafite demokarasi igaragara Mhm.
ariko tugerageje kuraba muri afurika demokarasi nta ntabwo igaragara by'ukuri nk'iboneka
ese uri mu- uri mu- uri mu isoko uri hehe ko telefone yawe abantu bari kuvugiramo ari benshi
nkagera ngo ndi mu isoko ndi mu biro Eh, wagana ku ruhande ukabaza akabazo kawe ku buryo bwumvikana Ikibazo cyanjye giha- ikibazo cyanjye gihagaze impamvu demokarasi idakomeye muri afurika bizaba bizanana kuri bariya bayizanye muri afurika ese iyo biva ku banyafurika icyo nicyo kibazo cyanjye cya mbere ye hinira aho ngaho kubera ko ugiye kubaza byinshi byatugora urakoze ye urakoze mama porofese ahangaha Yabwiye.
uyu leonidasi aragusha mu ry'undi witwa karenzo jean wavuze ati jyewe ndibaza ko demokarasi icya mbere ati ni umwuga wo kubeshya ati hanyuma ndibaza ko wazanywe n'abakoroni kugira ngo bateranye abanyafurika baronke inzira yo gusahura afurika aba bantu babiri wabasobanurira gute
No, kino kino nate- no- no- nobabwira ni uko eh, demokarasi ntiri ntiri muri afurika gusa kandi ntivugirwa muri afurika gusa demokarasi nk'uko nabivuze i- iri hose U- ni nka ni- ni nk'umubyeyi uri ku i- uri ku isi yose mu bihugu byose eh, byaba mbere n'ibyahoze biri mu mu- mu- muri anzesi kominisita nabyo nyine ubu urabona umuntu akaba akarongo ku bushinwa eh, hariho hariho urabona ko hariho kungene batunganya eh, ibintu kugira berekane yuko eh, hariho koko i- ijambo rihabwa umunyagihugu ni ukuvuga yuko no- ntawobesha ngo demokarasi ngo ni- ngo ni ikintu cazanywe n'abakoroni ngo kugira ngo basamaze abanyafurika batanishemwo n'ibindi n'ibindi ahubwo ni kuraba umuntu yoraba ati none iyo demokarasi batuzaniye batu ko barayizanye koko ibyo ntawo bidehako Eh, twebwe tu- tu- tuya- twayakiriye gute Mhm.
koko turayumva yuko eh, hari iki- hari ikimaze gere hano uvuga nti haba mu burundi muri aka karere nta muntu yovuga yuko yohimbagwa adafite ubwigenge Mm.
iki ni kitari byake Mm. Ah, nta muntu w'umurundi cyangwa umunyarwanda cyangwa umukongomani cyangwa uwahehe ni ukumva yuko yo- yumva ngo aranezerewe ah, amategeko adashobora kumukingira cyo kimwe n'uwundi Mhm.
uwo muntu sinzi uwo muntu yumva ko anezerewe nta muntu yumva ngo aranezerewe ah, bavuga bati wowe wowe nta burenganzira bwo ufise bwo kugira icyo ushikirize ku mutumbi wawe mu komini wawe eh, mu ntara cyangwa mu gihugu ntushobora gutora uwukurongora wowe uri ngaho kuko Mm.
eh, nico bitaniye ko n'izindi ntwaro zabayeho nk'intwaro nk'intwaro za cami wasanga ari umu- ari akagwi eh, karezwe kagatunganywa kugira kazorongora igihugu mirere na mirere nk'uko babivuga ugasanga ubutegetsi bu- buha- buva ku mu- ku muhungu buja ku mukobwa cyangwa buva ku muhungu buja ku- ku muhungu wiwe ntihagire uwundi muntu ashobora kwiyumvira yuko yoshobora ku- ku- kugira icyo ajejwe ariko demokarasi koko yerekana yuko umuntu uwo ari we wese mu gihugu ciwe ndetse n'abagiye mu bindi bihugu urabona ubu ubu hari itera- ubu ibintu byara- byarateye imbere nubwo haba- nk'akarorero nko mu bihugu bya burayi eh, iyo uba ufite icyo bita icyo bita rezidanse u- u- ku rwego rwo rutoya rwo rwo ku- rwo mu ikaritsiye no mu ikomine urafite uburenganzira bwo kwi- bwo gutora no kwitoza Eh, ba- kandi baka- ba- bagushimye bakaguhunda amajwi ugatwara naho utaba ariho uvuka ni ukuvuga yuko kubu- ata muntu yavuga yuko ah- ahimbawe no kubona ah, wewe ka- ka murundi ka munyarwanda cyangwa ka mukongomani adafite adafite uburenganzira bwo gushobora kuvuga ati ndashobora kugenza amabanga y'igihugu kuko nk'uko nabivuze mu ntango demokarasi yahereye atene yewe umunyagihugu wese yari afite ibyo bakwita shanse ubu probability ifaransa yo kuba umurongozi kuko hariho n'ibintu byasaba yuko buri munsi hagira umuhagizi w'ayo mabanga kuvuga rero ubu barabihinyanyuye kuko hari abaduserukira turashobora kubatora mugabo urakora ko dufite ubwo burenganzira bwo gushobora kwitoza bwo gushobora kurongora abandi umwese akaba awufite bukamuhabwa n'amategeko mukatsi rero badatwara icyo kintu cy'umutwe yazanye ariko ntibashirike kuvuga nti koko muri afurika biracagoranye ari ibintu bikigorana mugabo si kuvuga yuko intwaro bazanye ari intwaro mbi idashoboka muri afurika yaje konona ahubwo no kuraba yuko
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umenya telefone ya porofesori birantamije icitse porofesori turi kumwe
igenda bumva yego eha bandanya
eee nayo mvuze ntawe ntawe uvuga rero ngo ni ngo ni ibyo abakoloni batuzaniye badusukamwo ngo ngo biza kutwononera neza twari tubayeho ni iki ntibaze yuko hari umuntu yoba ahimbarwa abona yuko amategeko akora kubiri ari itego rihonyanga batoya rigakiza abakuru iyo niyo wari demokarasi ni ukuvuga ko kuraba neza ingene nyene iyo demokarasi tuyibamwo n'ingene tuyibeshaho kuko nk'uko nabivuze mu ntango ingene demokarasi yagiye irakomera ni uko hari abantu bitanze bakavuga bati aho uraho ibintu biteza kumera uko nababwiye nko mu bwongereza nari nabahaye akarorero ndavuga nti abanyagihugu babwiye umwami bati nibyo ushobora gutanga amatora amakori tutabonye yuko ayo makori abantu baduserukira bayemeje ntabwo kugira ngo urabyutse n'umuco uvuga ngo ikori ngo ndaridugije mu bufaransa haraba muri televiziyo francese hano bavuze bati kirazira yuko abantu bashobora kuba bavuka mu gihugu kimwe ari abenegihugu bose mugabo ntibagire amateka amwe ugasanga ari abantu bavuga ngo bavukanye imbuto bari bavuga kera mu burundi cyangwa no mu rwanda ahantu hari amamonarasi ni ukuvuga ntawovuga yuko demokarasi ari iy'abazungu ahubwo no kuraba neza iyo tuyihinyanyura tugatuma tukaraba yuko ishobora gutuma ibyo dukeneye ko tubamo muri ibi bihugu byacu tubishikako ubwo ntibifatiye kuri bya bindi twavugaga abanyafurika babura ubwigenge nta bwigenge bumva bafite kubera ko batavuga icyo bashaka badafite uburenganzira bwo kwishyirira amashyirahamwe uko bashatse kujya mu idini bashatse gukora amakoraniro mbese itangazamakuru ryigenga ibyo byose cyane cyane kuvuga icyo ushaka babura si byo bituma demokarasi idashinga imizi
ibyo nabyo birimwo birimwo mu bituma demokarasi idashinga imizi kuko kubona hariho hakiriho kwa kuntu twiyumvira inzego z'igihugu tukaziyumvira turaze aho tuba aho tuva abo tuzinanye ariko ntiturabe yuko inzego z'igihugu ari izije gutunganiriza twese ari izije kugira ngo twese dutunganire ikibazo gikomeye muri afurika kuko henshi ni uko bimeze ari nacyo gituma bigorana ko abantu bava ku butegetsi kuko babona umengo barapfuye babona umenga ubuzima bwabo buraheze ntibazosubira kubaho abantu kuko amfite baba bakoze ibintu bibi byinshi babyitirira babyitirira demokarasi kuko bavuga ati tumwe n'abanyagihugu mugabo mu nyuma bakavuga ati tukabuva ko buno butegetsi b'abanyagihugu bazoduhindukirira ko bazokwihindukiza batugaruke ko ugasanga rero bafite ubwo bwoba bwo gushobora kuva ku butegetsi ariko rero nibaza yuko ikintu dukwiye gushimangira ko kuraba yuko iyo demokarasi tuyigisha neza abantu abanyamigambwe ko bayigisha koko kuko urashobora gusanga n'imigambwe ihari ugasanga muri iyo migambwe nta demokarasi ihari ugasanga muri ayo mashyirahamwe adahana inyungu za politike ariko afite icyo aterera muri politike ugasanga naho nyine nta demokarasi ihari ugasanga umwe wese afata ingingo uko yishakiye ahari ntarabe inyungu z'igihugu ntarabe inyungu za bose ibyo byose ni ibintu nibaza yuko dukwiye kwiga dukwiye kunonosora twigisha abandi bigaca muri ayo mashyirahamwe bigaca muri iyo migambwe inzego z'igihugu zikazigisha niho demokarasi nibaza yuko yoshobora gushinga imizi kuko ahandi ho tuguma tugira amatora mugabo atari abantu dutora koko baje kugira ngo batumize inzego z'igihugu zikorera umunyagihugu koko bavanye indimi yego ijwi rya amerika demokarasi kuri telefone dufite cubahiro cubahiro cubahiro akabazo kawe
yewe ndabanza mvuge gatoya mbere y'uko nabaza Mm.
Eh, uwaturoze afurika ni umwe ni umuntu umwe kandi uwaturoze ntiyakarabye
ni ukuvuga iki Ndaha- ndahamanya neza n'umuntu wavuze kuko afurika turacyari inyuma cyane kuri iyo demokarasi yego baza akabazo ariko rero kubera Okay, ko n'igihe mbaze- kiragiye mbaze mbaze Eh.
ese ko murabona mbaze abantu turi kumwe ku murongo aha ngaha ese ko murabona ibyo muvuga kuko koko natwe tuzomera nk'abandi bari mu buraya n'ahandi demokarasi ikazaba muri afurika ye Nicyo kibazo hindiraho cyane.
hindiraho porofeseri biranamije gusubiza porofeseri urabibona gute ndetse n'iki gisubizo ndumva cyaba umwanzuro w'iki kiganiro afurika izageraho ibone demokarasi nyayo
yego A- afurika izo- izo- izoteba ironka demokarasi nyayo kuko eh, u- u- umuntu ariko araraba ibiba ubu ngaha muri afurika urabona yuko hariho eh, ubudasa n'ivyahabaye mu myaka cumi cyangwa mu myaka mirongo ibiri iheze urabona yuko ubu urwaruka ruhari rushasha ari urwaruka eh, nibaza yuko uru- rufite izindi ntu- rufite izindi ntumbero yo gushobora kubeshaho demokarasi koko uko uravye ingene mu bihugu bitari bike eh, muri ino myaka itanu iheze rwagera bava hasi rukiyamiriza intwaro eh, z'igikenye zikiyamiriza intwaro zihonyanga amateka ya- ya- yabo Twa- urabona neza yuko eh, mu minsi y'imbere eh, uko ubucakiko buzokwira bizoza biratera imbere kandi ndetse hariho n'uburorero bw'ibihugu dushobora kubona yuko ah, ubu umuntu yoshobora kurahirira ko ko hariyo demokarasi dukeneye atari gusa ku ah, amatora uko imyaka itanu iheze mugabo ukabona yuko abanyagihugu bitabira neza ibikorwa biraba igihugu biraba igihugu cose eh, mvuze ibikorwa no kuvuga eh, uravye guhera ku mutumba ukabona yuko abanyagihugu bonyene eh, baf- bafise uburenganzira bwo kuvuga ingene i- umutumba wabo utwagwa kandi ndetse bakanakurikirana nyene uwo uwo mutumba cyangwa iyo komine itwagwa Eh, porofeseri ikintu ca waduha mbere- nk'akarorero k'igihugu kimwe cy'afurika
sabwe waduha nk'akarorero k'igihugu kimwe cy'afurika kuri ibyo ngibyo umaze kutubwira
ego hariho ibi- nu- nubaha nk'ibihugu umuntu abonamwo yuko demokarasi kirashinga imizi Ah.
Eh, nubaha nk'igihugu akarorero nk'igihugu ca ca Ghana Eh, Ah.
naho muri ino minsi nabonye ibiharuro byaragabanutse hariho ibiharuro byasohotse vuba byaragabanutse mugabo urabona yuko guhera mu myaka cumi n'itanu iheze ah, uretse kubisikanya ku butegetsi bigaragara kandi bikaba atagikenye giciyemwo urabona ko n'abanyagihugu uh, koko bamaze gutera imbere mu byiyumviro eh, byo guharanira amateka yabo byo guharanira ubwigenge bwabo byo guharanira ko igihugu koko kigira kigira ijambo mu makungu Eh, notanga nk'ikindi gihugu nacyo nyene gi- ki- kimaze igihe ubona yuko demokarasi ishinga imizi n'igihugu cya senegal Eh, urabona yuko eh, hoho ntibigeze ba- baja no mu ntwaro y'umugambi umwe nta nubwo yigeze haba Bahuriye- kudeta sabwe nta na kudeta yigeze iba muri senegal nta kudeta yigeze ibaho n- koko eh, kandi urabona yuko iyo hagize umuntu arondera guhonyanga koko ayo mateka agenga demokarasi urabona ko bamuhagurukira ngira ngo mwarabibonye nk'igihe umu- umukuru w'igihugu cyaho yitwa Abdoulaye Wade haciye imyaka ngira ngo itanu yagomba yara- yarahinduye yashatse guhindura ibyiza shingiro kugira asubire kwitoza ariko abanyagihugu abanyamigambwe n'abatari mu migambwe ugasanga abaririmbyi abamekanisiye n'ibiki bose bagize urunani baravuze bati ntidushobora kumwemerera uyu muntu ariko aronona demokarasi yacu ibyo rero ni ni- ni- ni- ni ibintu biriko birerekana yuko eh, ibyari magera byarageruye ubu tu- abantu bariko barabona yuko eh, demokarasi ntikiri amajambo ahubwo demokarasi teza kuba ibikorwa teza kuyi- abantu bateza kuyibamwo baka- ba- bakayi- ndabona kuta kuyi- ku- ku- vivre vraiment la demokarasi Eh.
ushobora kumva ko uyi- uyibamwo wewe nyine ariko akubamwo ukumva yuko umuntu bamuhonganyangiye amateka yiwe uhaga- uhaguruka uka- uka- ugasaba yuko ivyo bintu bihagarara ni ibintu ni ikintu gikomeye maze kubona muri muri iyi myaka itanu cyerekana yuko eh, kandi itazogumira inyuma eh, bizoza bira- biratera imbere buke buke eh, bigasaba ibyo rero bisaba yuko abantu bitabwa baka- bakabyigisha koko kandi yego profesor profesor birantamije gerard ndabashimiye cyane rwose namwe inshuti z'ijwi ry'amerika murakarama demokarasi rero ni ibintu bihoraho tuzakomeza maze rero mu kanya ni amakuru umunsi mwiza